bandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri studio ya cumi n'umunani muri kumwe na jodiyani n'ahazwi ndongoye ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya ibimenyetso by'ukungena ubutunzi bumeze ndababwije ukuri bisa n'agahama arico gituma rero twibaza ko hakwiye gukugwa ibintu mu maguru mashasha kugira ngo ibibazo bihari bijanye n'ubukene bitorerwe umuti uyu ni gabriel rufyiri aramutwa ishyirahamwe olicom olicom ni ishyirahamwe ryishinze kurwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta mu burundi ayavuga ko ikibazo cy'ubukene muri icyo gihugu gikwiye guhagurukirwa amazi atararenga inkombe turabigaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu akombanze ndababwire muri make ko perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump avuga ko kuri wa kabiri aza gushikiriza ijambo igihugu ku bibazo by'umutekano n'abanyagihugu ku rube amerika ihana na mexique imbere y'urugendo ategekanya kugirayo ku munsi wa kane kwirabira utwigoro turiko turakogwa two guhangana n'abimukira binjira muri amerika mu buryo butekuwe n'amategeko trump yabitangaje ejo kuwa mbere nyuma gato y'aho umushikiranganji inyuma gato y'aho ujeje kumenyesha amakuru mu biro vyiwe avugiye ko ashobora kubonana n'abacungera umutekano kuri urwo rubibe rungana ibirometero ibihumbi bitatu n'amajana abiri urwo rugendo rwa trump ku rubibe ruje mu gihe leta ishitse ku munsi ugira cumi n'umunani ihagaritse imirimo bivuye ku kutumvikana ku miliyaridi zirenga zitanu z'amadolari asaba kugira ngo yubake urubibe rwo kuzibira abimukira bava mu gihugu ca amerika yo hagati bagomba kwinjira muri leta z'ubumwe za amerika abasirikare ba leta z'ubumwe za amerika muri siriya bamenyesha ko bamaze gutegura ingene bazova muri siriya ariko bose ntibagiye guta vuba urugamba n'umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu icarimwe umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi bwa leta z'ubumwe za amerika bishikirije ejo kuwa mbere umuvugizi yavuze ko ubushikiranganje yavugira atabisobanuro vyinshi butanga ku mvo z'umutekano ariko hari bimwe nk'ikirere bishobora kuzotevya itahukana rya vuba ry'abo basirikare ashikiriza kandi ko amakuru y'ibirangamisi ku itahukanwa ryabo azoza arashikirizwa bivanye n'ubwinshi bw'ibikoresho vya gisirikare bibwirizwa kuvanwa muri siriya ubufaransa butegekanya guhasha bikomeye abakora imyiyerekano batisunze amategeko bitangazwa n'umushikiranganji wa mbere edouard philippe yabivuze ejo kuwa mbere edouard yasiguye ko hari amategeko ariko arategurwa azoba ameze nk'ayakoreshwa ku bagumuka mu bibuga vy'umupira w'amaguru bawuzwa kwinjira mu mastade igihe baboneka ko ari intambamyi ku mutekano atangaza kandi ko abazogira ivyo bonona nko gusanzaza ivyo basanze mu nyubakwa bazosabwa kubiriha imyiyerekano yiyamiriza leta y'ubufaransa yabaye ku munsi wa gatandatu yatanguye mu mutekano ariko mu nyuma ihindukamwo ubugizi bwa nabi aho bamwe mu bari muri iyo baturiye amapikipiki n'amazu y'uburiro bongera batera ibisigarira batera ibisigarira ku bapolisi iyo myiyerekano ikorwa n'abitwa gilet jaune mu bufaransa yatanguye mu kwezi kwa cumi na kumwe biyamiriza itegeko leta yashizeho riduza amatagisi ku gitoro mu nyuma ihinduka iyamiriza leta muri rusange radiyo ijwi amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu rwanda kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu burundi ni ku mirongo migufi ya short waves kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe ku mugoroba ni kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri turi no kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com nawe facebook ni voa radiyo yacu ikiganiro ni iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nongere ndabaha ikaze bamwe mu banyagihugu baba mu gisagara ca bukavu muri kivu y'amajepfo muri kongo ntibemeranya no mu rwujeje gutegura amatora seni ku mpamvu zatumye ibitigira ivy'imfatakibanza y'ivyavuye mu matora bidatangazwa ku wa mungu nk'uko vyari bitegekanijwe seni isigura ko yacerejwe n'uko itaraheza kwegeranya amajwi yo mu mihingo yose abanyagihugu bakayagiriza ko iriko yitoza utunyoni mu ntumbero yo kwibira ubutegetsi amajwi mugenzi wacu i bukavu temistokle mutijima atubwire ku muriri w'ino nkuru ku mugoroba wo ku cyumweru umunsi wari witezwe gutangazwaho amajwi y'agateganyo y'ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu n'ay'abagize inteko ishinga amategeko nibwo umukuru w'akanama gashinzwe amatora seni bwana corneye nanga yatangaje ko bitashobotse ko amajwi atangazwa kuri uwo munsi kubera ko imirimo yo kwegeranya ibyavuye mu matora itararangira ikaba igeze ku kigero cya mirongo itanu na gatatu ku ijana uyu muyobozi kandi yanirinze gutangaza umunsi nyirizina iyo mirimo yazaba yarangiye maze amajwi agatangazwa avuga ko ibyo biri mu rwego rwo gukumira ko icyo gihe cyagera imirimo itararangira bigasaba irindi subika ni icyemezo kitakiriwe neza ku ruhande rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi no kuri imwe mu miryango ya sosiyete sivile muri iki gihugu aha mu mujyi wa bukavu naho abaturage baratuje gusa mu matsinda mato mato baraganira kuri icyo cyemezo cya seni icyakora ntibabura kugaragaza ko bababajwe n'iki cyemezo cyo kutabagaragariza ibyavuye mu matora ku itariki yari yitangarijwe n'akanama gashinzwe amatora ubwako sinishimye amatora duheruka gukora bari batubwiye ko ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa mbere bazaba batugaragarije uwatsinze ariko na n'ubu ntawe baratugaragariza ibizayavamo tubitegerezanyije igishyika cyinshi kandi dukunda igihugu cyacu wale wetu liwezaka elire mu mandazi ziliisha bariya batowe muri manda zashize nta kintu bigeze batumarira noneho turavuga duti reka tugende twitorera abandi bayobozi bazatuyobora muri manda y'imyaka itanu ije ariko ubu turababaye cyane kubona itariki ya gatandatu y'ukwa mbere twategereje ntacyo badutangarije gusa turacyategereje ko seni idutangariza perezida twitoreye impamvu zatangajwe na seni nk'intambamyi yo kudatangaza ibyavuye mu matora ku itariki yari yagenwe aba baturage bo ntibazikozwa barabirangije ahubwo nibashaka kutugaragariza ibyavuyemo nibadutangariza amajwi kuko bamaze kubarura biriya bipapuro byabo kera niba bataranarangiza guhuza ibyo mu gihugu hose kuki batatubwira ngo aka karere kabonye aya n'aya iyi ntara ibona aya turabarindiriye babitugaragarize kandi nibatabikora ntituzakomeza kubyihanganira tuzahangana nabo abo rero bagatunga agatoki urwego rushinzwe amatora seni gushaka guhindura ibyavuye mu gushaka kw'abaturage ngo urutangaze uwo batatoye shi tunafikiri ibyo binatuma habayaweza kuproklame perezida mwetu lieri twebwe impamvu dutekereza ibatera kudatangaza perezida twatoye ni uko basanze nta nyungu bazabibonamo kuko bisanze twanze gutora uwo batwerekaga barashaka kudukorera uburiganya bashingiye ku buryo bazi neza twatoyemo ikindi gikomeza kudutangaza ni uburyo bakuyeho bumwe mu buryo bwo kubona amakuru bakuraho interineti none ubu abajenerali akaba aribo batangiye kuvugira ku maradiyo ngo umunsi bazatangariza amajwi abazigaragambya bazabarasa none ubwo si ubuyobozi bw'igitugu turimo seni turayisabye ngo iduhe perezida twitoreye iri tangazwa ry'ibyavuye mu matora kandi rikomeje gukurura guterana amagambo hagati ya kiliziya gatolika ya kongo ndetse n'ubuyobozi bwa seni akanama gashinzwe amatora ako kanama gaheruka kwandikira inama y'abepiskopi gatolika gashinjura urwego gushaka gukurura umwuka mubi mu baturage rutangaza ibyo rudafitiye uburenganzira ibyo byari biturutse ku byatangajwe n'umunyamabanga mukuru w'iyo nama ko hashingiye kuri raporo y'ibanze y'indorerezi z'urwo rwego bigaragara ko hari umukandida watowe mu gusubiza kuri iyo baruwa kuri wa gatandatu umukuru w'iyo nama musenyeri marcel rutembi yabwiye ako kanama ko icyakurura umwuka mubi n'intugunda mu baturage ari ukubatangariza ibihabanye n'ukuri kw'ibyavuye mu matora kugeza ubu nta tariki izwi ibyavuye muri ayo matora yabaye ku itariki ya mirongo itatu y'ukwezi gushize kwa cumi n'abiri bizatangarizwa amaso ahanzwe akanama gashinzwe amatora seni ibi bikazanagira ingaruka ku itariki y'irahira ry'umukuru w'igihugu mushya uzaba watowe kuko byari biteganijwe ko azarahira ku itariki ya cumi n'umunani y'uku kwezi turimo kwa mbere bivuze ko nabyo bigiye ku itariki itazwi izaturuka ku gihe ibyavuye mu matora bizaba byatangarijwe temistokre mutijima ijwi rya amerika ibukavu muri kivu y'amajyepfo Themistokle Mutijima arakenuye mu kanya n'ikiyago c'abanyedini ariko imbere yaho mbega umunyagihugu Murundi abayeho gute mu gihe turiko dutanga umwaka mushasha wa 2019 hari imigambi leta yoba ishira imbere yo gufasha abarundi kuva mu bukene dushingiye ku bitigiri vy'ubutunzi biboneka vyagiye birashigwa ahabona mu mwaka twaraye dusozereye umenyesha amakuru y'ijwi Amerika i Nairobi Roje Wirikaneza yarasuzumye za raporo za ONU n'ayandi mashirahamwe ku mibereho y'abarundi maze adutegurira ino nkuru ishirahamwe orikoma ryishinze kurwanya igiturire n'isesagura ry'amatungo ya leta ryemeza ko amatohoza yakozwe n'ibisata vya onu bijejwe iterambere harimo ibanki y'isi yose hamwe n'amashirahamwe yigenga mpuzamakungu yo muri ico gisata nyene bene yagwanya inyonyezwa ry'ubutunzi bw'amaleta yerekana ko uburundi buri mu bihugu bibiri vya mbere bikenye cane ku isi gabriel rusirarongoye orikoma asigura ko leta y'uburundi ijejwe iterambere ry'abanyagihugu isa n'iyikihonyanga agateka kabo mwoba muzi neza yuko uburundi ubu u- buri mu bihugu bibiri vya mbere bikenye ku isi mwoba muzi neza yuko uburundi bufise kimwe twita peyibe urugero rw'ukungene umunyagihugu aronka ubutunzi ku mwaka bungana na telefoni isanzwe ni ukuvuga munsi y'amadolari amajana atatu telefoni isanzwe umunyagihugu muri rusange b'umurundi niyo mafaranga ashobora gukorera ku mwaka wose mu gihe ibice mirongo indwi na bibiri n'ibice icenda ku ijana ba badashobora gufungura badashobora kugarantisa bimwe bita rebezwe fundamento dorome ni ukuvuga umuntu ashobora gufungura ashobora kwivuza ashobora kuronka aho aryama ashobora kwambara ibyo bintu bine umuntu adashobora kubikora ntitwibaza neza yuko igihugu na- kiba kiriko kiramwubahiriza na gatoya bariko barahonya agateka kiwe kuko umunyagihugu arafise uburenganzira bwo kwitezwa imbere ivyo rero bikorwa na leta nta wundi muntu ashobora kubikora leta yisanga ahubwo muri kino gihe abavuga ivyo bahuguza ikemeza ko ataha igihugu cigeze kumera neza nk'uko biri ubu gaston sindimwo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yabishikirije mu kiganiro cihariye yahaye ibiro vy'ijwi rya amerika vy'i nairobi abavuga ko ibintu byagoranye mu burundi bama babivuga umugabo twebwe nk'indongozi turabona yuko uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani eh, wagenze neza kuko abarundi nta nzara yabaye n'ijuru ryagenze neza mbere bararima barimbura uno munsi umwimbu mu gihugu ni mwiza cyane rwose ku buryo twavuga yuko wagenze neza iki twavuga ni uko mu kigega cya leta oberi bwinjije amahera menshi gusumba twavuga rero ko mu burundi bimeze nabi cyane ni ibisanzwe nka mu bindi bihugu mbere tugashimira imana kuba duhaye ikirere cyiza gusumba mu yindi myaka ariko rusizasigura ko bitoroshe akanasaba ko hajaho imigambi ikomeye yo kugwanya ubukene ivyo twita mu gifaransa amaindikatere ibimenyetso vy'ukungene ubutunzi bumeze ndababwije ukuri ibimenyetso vyose bisa n'agahama birihuje arico gituma rero twibaza ko hakwiye gukorwa ibintu mu maguru mashasha kugira ngo uku kuntu nyabuna ibibazo bihari bijanye n'ubukene bitorerwa umuti aho kuguma petete twibaza yuko imana izo bigo hatakoze ivyo vyarashoboka kera mugabo kuva icaha kije mu isi umuntu kugira ngo afungure tuza kubirakuya ivyo abantu bagomba kubimenya bakaba ibintu vya programmation bya planification hamwe no kwitangamwe bidasanzwe tukagira vision n'imigambi ishobora kudufasha gushobora gushika kure aho kure abategetsi bizera ko atanke ko uburundi buzohashika abarundi n'abahizi abarundi n'abagabo abarundi n'abashingantahe kuko hari ibihugu byinshi bitunze gusumba uburundi mu minsi yaheze batwigisha ko uburundi ari igihugu gikenye gushika uno munsi imyaka iraheze abarundi bahemba abakozi atakwezi turaharanira abakozi ni ukuvuga rero abarundi dushize hamwe ishaka n'ubwira yuko ataca dusoba hanyuma itunga imana yaduhaye tukayirangura mu ruru rusangi ntihagire wanja wangura abafatira abandi amaboko imugongo ngo iryo tunga ribe irya bamwe twifuza yuko iryo tunga riba rya bose dusabikanye muri rusange murabe ingene imana izokora ibyiza cyane uburundi kuko uburundi ni igihugu cyiza cyane rwose ku buryo atangorane nk'izo z'ubukene zizosubira kuvugwa mu mwaka twaraye turangije amatohoza y'ikigo africa maga kiraye ivy'iterambere yerekanye ko uburundi buza ku isonga mu bihugu cumi vya mbere bikenye muri afurika bugakurikirwa na malawi hamwe na niger ico kigo gisigura ko itituka ry'isi ndimwa n'indyane z'utavanako za politike arizo ntandaro nyamukuru z'ubukene muri ico gihugu ibanki y'isi yose nayo isigura ko hamwe abarundi bobandanya kurondoka ku murindi bari kubu igihugu kizoguma ku rutonde rw'ibihugu bikenye cane gushika mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu amatohoza yerekana amafaranga umunyagihugu umwe yinjiza ku mwaka nayo avuga ko ibihugu bitatu vya mbere bikenye kurusha ibindi ku isi ari vyo muri afurika ikibanza ca mbere kizamo Sudani y'epfo umunyagihugu aharurirwa amadorari amajana abiri na mirongo ibiri n'atatu hakaza Malawi habarizwa mu majana atatu na mirongo ine n'abiri hanyuma Burundi amajana atatu na mirongo irindwi n'indwi Eroje Urikaneza Nairobi ijwi rya Amerika Eloje Wirikaneza arakenuye mu kiganiro c'indongozi z'amadini n'amashengero cuno munsi tugaruka ku gice ca kabiri ku bijanye n'uruhara rw'imiryango mu gukomeza umubano mwiza mu gihugu abatumire bacu basanga imiryango yari ikwiye kwigishwa kuvuga ukuri itisunze amajambo y'abanyepolitike canke amoko kugira ngo habe ukurekuranira mu Burundi duha ikaze mugenzi wacu Bujumbura Diane Ndonse atangura atubwira abatumire bagiye gusangira ikiyago patiri Pierre Nsengiyumva mujejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diyoseze ya Bujumbura turabaramukije amahoro neza Professor Paul Ngarambe umwigisha mu makaminuza nkibutsa ko mwanakoze no mu gisata cishiramwe mpuzamakungu ONU kiraba ibijanye n'inyigisho hamwe n'imico namwebwe turabaramukije ndabaramukije nanje Imam Bukuru Eli Rafan umwe mu batanga inyigisho mu idini rya Islam namwebwe turabaramukije turabaramukije nanje nyakuri munyesha makuru yego ndaramukije namwebwe mwese muduteza biri muri kino kiganiro ku ijwi rya amerika imamu bukuru mwotubwira ingene mushigikira igikorwa ca leta co kunywanisha no kurekuriranira uh, mu miryango musanzwe murongoye mw'idini ryanyu turabona ko iyo umuryango wubatse neza ukubaka ukurikije amategeko y'imana mushobora byose ni ukuvuga iwabo baba bafise amahoro kandi iyo bamaze kugira amahoro baca bayasangira n'ababanyi babo bakaca babana neza mu gihugu abo bose bavuga ngo nk'imigwi igejwe kunywanisha abarundi n'ibiki canke se abatwari baba batwara igihugu erega bose bafise imiryango bose bafise imiryango kandi nibo nabo baza kuja mw'iyo migwi nabo baba baturongora iyo rero wewe nk'uwo mugwi mu rugo bitaba biriko biragenda neza profeseri arabizi neza yuko iyo umwigisha yaje yashavuye n'inyigisho aza gutanga usanga zitagenda neza nivyo bita mu gifaransa ngo deplacement abantu bize psychology ryashavuye akura muhira akacaza kuritwara ku banyeshure no mwivyo rero niko bimeze iyo uwo muntu ajejwe kunywanisha abantu hanyuma akava muhira nawe bitameze neza muhira umuriro uri kuraka nta kintu azohava aza gufasha abarundi nico gituma nk'uko yabivuze uruhara runiniya burya ruva mu muryango ni niho hari isoko rya byose kugira kwa kunywana twashaka gushobore gusakara hose kandi kongere gushinga imizi ibyo rero nk'umumenyeshamana utegereza kuguma werekana wishimikije izo nyigisho nk'uko imana yazirungitse ko buri muryango wose utegereza kuzigendera kugira ayo mahoro ufise uko kunywana ufise mu muryango gushware mu babanyi bose mbere gushware mu gihugu cyose igihugu nacyo kigize amahoro erega n'isi iragira amahoro burya ibyo byose biba ni uko mu muryango habuze kutumvikana
noneho ko wiki ariko ariko jewe unkundire naho ndagutwara ijambo ndifuza rwose yuko umusaserodoti muri eglise katolika aza kugira icyo bivuze ko kuko muri eklesiya katolika hari ingisho zatanzwe kuva kera kera enseignement social de l'eglise bishobora gufatira ko rwose ariko jewe icyo nagomba kuvuga ngiki nshigikira ico imamu yaravuze ibi byo kunywanisha abarundi ibi bya komisiyo verite reconciliation ni byiza rwose ariko hariho icyo ntinya ndakivugire hejuru ni uko usanga ari ibikorwa bitanguzwa n'abanyepolitike hanyuma bikaguma bifise intumbero ya politike gusa ico rero jewe kirambabaza ego bitanguriye ngaho mugabo vyorengera uwo mugwi w'abanyepolitike uri aho muri iki gihe kuko n'ejo wari uhari na hirya y'ejo uzoba uhari ibyo o bizokwama kuringaniza igihugu ibyo bizokwama mugabo ntitwofatira ku byiyumviro bw'uwo munyepolitike w'icyo gihe kuko ibyo turi kutararondera ntibifasha igihugu kubakwa ntibifasha igihugu cyose niho rero bihambaye yuko bifatira ku miryango n'uwo munyepolitike arafise umuryango arafise iyavuka arafise iyaturuka arafise iyajava arafise iyariko araja niho rero ari ugushimikira ku miryango rwose ngaca ndagusubiza ijambo nsaba kirya kirya nari nsabye umusesereroti kuko muri eglise katolike hariho rwose insiguro ihambaye rwose kandi usanga bayinonosoye usanga abapapa umwe wese aje mu bihe tuba duteyemwo akagira ico ateye biherereye em, ni- ni- n'ibitabo n'ibitabo n'inyigisho rwose icyo rero eh, kereze yoterera n'ahandi mugabo ino kumbura iwacu ntituramenyera cyane rwose ariko nuko iyo ngisho jewe nsanzwe ndayizi ngira ndi kumbure umusazi ego e- e, umusaseredoti hano ngira ngo yabyumviye se dushikireko murakoze cyane Eh.
Eh, mbandanye nkengurukira aba bavukanyi bacu imamu yatubwiye ati umuntu atagira urukundo yanka umubanyi wiwe n'iki ntazobona ijuru ibyo birimo mu byo imana itwigisha kurekurira abantu kuba abanyakigongwe Eh, umuvukanyi porofeseri aratubwiye ati muri ekereziya katolika yego hariho inyigisho zagiye ziratangwa zerekeye ingene abantu bobana muri iyi si zimurikiwe n'ijambo ry'imana ijambo ry'imana niryo ntango hama bigaca bibandanya nico je nagomba mvuge ni uko iyo bigenze nabi mu gihugu umuntu arakomereka cyane hama imiryango igaca ishikirwa tugiye kuraba umuntu intimatima yiwe ngene umuntu yiyubaka nk'umuntu w'ingirakamaro umuryango ubifisemo uruhara runini tuvuge rero nk'ubu nk'abana iyo se w'abo bana aciye apfa kubera ibi bintu biba biri mu gihugu iyo aciye afungwa kubera ibintu biba biri mu gihugu iyo abana baciye babura umubyeyi wabo kubera ibintu biri mu gihugu umuntu arakomereka cyane biremeye cyane Mhm.
ku buryo muri wa muryango k'akanyamuneza yantumbera umuryango wari ufise ikigorana nkuba ababyeyi bahunze abana bagaca basanzara ni ukuvuga wa muryango kazoza kaba abana n'iki bica bitangura kugorana nicyo gituma rero tugeze muri ibi bintu byo gusubiza hamwe kw'abarundi n'iki twobanza kubaka imitima y'abantu tukayubakira mu muryango twe rero icyo dushimikira ko nacyo ni ukuri kugira twubake iyo miryango tugarukane uko gusubiza hamwe nuko abantu babwirana ukuri nko ngaho mu burundi tugiye kuraba bamwe bakubwira ibyahise ukwabo abandi ibyahise ukwabo bivanye n'imigwi barimo muri politiki bivanye mbere n'ubwoko bamwe bose biyitirira ku buryo rero nk'umwana avutse uno munsi ntamenya ukuri byobaye byiza rero mu burundi habaye kuvuga ukuri kuri kumaze kuhaba hakaba no gutanga ikigongwe iyo umuntu agusebye ikigongwe yakubwiye ukuri ukimuhaye wumva ubohotse kandi agaca akubwira ati sinzosubira wumva ubohotse hakaba rero ukuri ni uko guhana ikigongwe ibyo bimaze kuzamwo n'ubutungane rero bukaza ubutungane bukoze igikorwa cyabwo bugaharangura icyo gikorwa bidaciye muri ibi ngo je mpengamiye aha muri ibi bya politike nani muga ari ubutungane bwisunga ubutungane bw'imana Mm.
ubutungane ntibuza ngo bwice buza ngo bukize ibyo bimaze kuba biraheza bikadufasha muri ekleziya rero hariho inyigisho zagiye zitangwa muri katolika tuguma tugaruka ko ibyerekeye amahoro ibyerekeye urukundo mu bantu ibyerekeye kurekuriranira no gusubiza hamwe no kunywanisha abantu mugabo tukavyubakira ku neza y'umuntu bwa mbere kuko hari ibindi twubakira ku neza y'imforo za politiki izo rero ni bya bindi biherana n'uko abo babizanye bagiye mugabo twubakiye ku neza y'umuntu umuntu yaremwe n'imana iyo neza twifurije umuntu iva ku mana ntizoherana n'uko umuntu agiye ngo uwo nyine uvuga nti uwo niwe yarajejwe aya mabanga muri ibi na biriya Mm.
Yego, twe rero ekleziya nticishimikako cyane nshobora kuba ntabivuze uko porofeseri yashaka ko oya nuko ndabivuga nyene oya nuko nyene Murakoze.
murakoze rwose urakoze ahubwo ego ni kuvuga yuko nimba nabategereye neza yuko imiryango nimba intumbero ya politiki ari kunywanisha abarundi kunywanisha abo bahurikiye nyine muri iyo miryango mu ngo yuko ahanini ahubwo bakwiye nyabona guhera mu ntuze mu miryango hari ukuntu umuryango ukwiye gushyirwa imbere kuruta Eh, umuryango urahambaye rwose kubera kuko ukuri ni hariya gutangurira ukuri si ukuri umunyepolitiki avuze ngo niko kuri we avuga ukuri ngo ni ukuri kuko wewe kumuhakumbure ingene eh, yego a- ego akigumira ngaho natwe si ico turondera turondera yuko imiryango yumvikana imiryango isenyera ku migozi umwe ibyo rwose ni ibintu bihambaye kurya ijya nyigisho padiri Pierre yavuze rwose bi- birahambaye kandi tukabiha umwanya bi- tukabitegura neza si ibyo gupfa kuvuga gutyo ngo ni ibicaho byociye oya rwose uri kubyitegurira neza abantu bagatekana ku mutima kugira ngo igihugu nacyo gitekane ego cyane kumbure mu masengero n'amadini ngira mutangura cyangwa kwigisha abo bo mu- bari muri iyo migwi baba iyo miryango ihurikiye muri politiki ngira ngo kumbure akaba aribo nabo baca bamanukana imigambi yabo kugira ngo mu ngo bashikeyo sinzi ko wadutahuye neza twebwe mu madini cyangwa mu masengero nta nta ntumbero ya politike tubiha oya nta n'ikiringo cya politike tuba turi ko turabiha kiretse ngira ngo bagutoye ati wowe nka padiri cyangwa imamu tegenda urongora ujya mu gwi mugabo ku izina ry'iwawe hanyuma ukagenda mugabo ntuzagenda uvuga ati jewe ngiye gukoresha eglise katolika cyangwa ngiye gukoresha isilamu muko bikora twebwe icyo duha imbere ni uko imiryango dusanzwe duhamagariwe ku guha intumbero nziza mu byerekeye kubana neza mu mategeko y'imana babishyika ko babikora neza hanyuma hanyuma kubera abanyepolitike narega nabo nyine baraza gusenga naho bimeze uko baraza gusenga ubwo butumwa tuba turi ko turatanga nabo ni byiza ko ahubwo bishoboka bakagenda bakaba aribwo bakoresha aho gutanga intumbero za politiki mu byo bari ko barakora nicyo kintu gikenewe neza cyane rwose mugabo twebwe nk'amadini twagenda tuvuga tuti oke reka tugende gusansibe kumenyesha abantu ati ikigezweho ni iki n'iki n'iki rigenda mu bikoreko twaba dutakaje intumbero n'icyo duhamagariwe gukora yego reka tubashimire ku ntererano yanyu Imam Bukuru Eli Hafan umwe mu batanga inyigisho mu idini rya Islam turabakenguruki murakoze cyane nyakumenyesha amakuru ego namwebwe Patiri Pierre Nsengiyumva mujejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diocese ya Bujumbura namwebwe turabakengurukiye ego nanje ndabakengurukiye cyane ikindi noca ndangiriza ko nuko nusaba abari muri iyo migwi yose ijejwe kunywanisha abarundi baze baraca mu mihana y'abantu bumvirize imibabaro iri mu bantu imibabaro iri mu miryango bayikorere ko kugira batekanye imitima y'abantu bahereye mu miryango barimo ego nibutse ko twari kumwe kandi n'umwigisha paul ngarambe yakoze mu gisata c'ishiramwe mpuzamakungu ego cita inyigisho n'imico namwebwe turabakengurukiye ku ntererano yanyu nanje ndabakengurukiye ndabashimira ko ikiganiro mwategekanyije kandi kizofasha benshi ndabiyitse twibutse abariko baratwumviriza ko mwariko mwumviriza ijwi rya amerika twariko turavuga ku ruhara rw'imiryango mu gukomeza umubano mwiza mu gihugu diane ndonse nari ndakiremesheje ndabakengurukiye diane ndonse reka natwe tugukengurukire twongera dukengurukira namwe bw'inshuti bakunzi mubandanya kutwumviriza muherereye ijya n'ino mu kanya turahava duhana agahindukira yamara imbere ko tugahananda abatumire mu biganiro biri imbere muri byo harimo ikiganiro muri isanga muzakurikirana kuva saa kumi gushika saa kumi n'imwe ku masaha mu burundi no mu rwanda igihe cy'isaha cumi na zibiri aza ko ari amakuru agezweho mu karere igihe cy'isaha imwe n'iminota mirongo itatu amakuru azoba agezweho ku isi ariko tuza kwibanda cyane cyane kuri afurika na lidiyani nahazwe yakoze fasile gebehu yegeranije amajwi hamwe na ageni odirius yadufashije muhinga bw'ibyuma tweme ko turi batatu tubifurize kubandanya mururanirwa mu banki no mu byanyu tubasigiye kano karirimbo be only you be my desire. Oh. One liter, oh, say one liter. One liter, oh, say one yacha. One liter, oh, say one liter. Only your water be burn my fire. Oh. Mm-hmm. Do, do, do, yeah, yeah. Star boy day for you. yeah, yeah. Making it right, making, making just this dumb feet, though. So good. Open up my mind, and only you did my mind, though. Yeah. Baby girl, you find yourself, though. Girl, you make my head red, though. Anytime you know they close to me, yeah, yeah, yeah. Baby girl, now you I want, though. Baby, shine I mean you want, though. Make we day one plus one or two, yeah, yeah. One liter, oh, say one liter. One liter, oh, say one yota. One liter, oh, say one liter. It be only you be my desire, oh. One liter, oh, say one liter. One liter, oh, say one yota. One liter, oh, say one liter. Only your water be burn my fire, oh. Mm-hmm. Do, do, do, yeah, yeah. Starboy day for you. This girl love when I get
good. Open up my